imwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda bideni niyo ngabo abaramutse amakuru tuyashyikirizwa na aloyisi bigirimana
baramutse fideli n'amakuru agizwe ahanini n'ayavugwa muri afurika leta ya nigeria yavuze ko abagabo bitwaje inkoho ejo ku munsi wa mbere banyuruje abigisha batatu bo mu ishure ry'intango ya leta ya kaduna mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu iri nyuruzwa ry'abantu ribaye haheze iminsi ine abanyeshuri mirongo itatu n'icyenda bo mu ishuri ryisumbuye banyurujwe n'akagwi k'abantu b'abasuma mu micungararo y'igisagara ca kaduna nyene umutegetsi wo muri iyo leta samuel arwan yavuze ko ati abanyeshuri banyurujwe kiretse babiri bari baburiwe irengero ariko bunyuma bahavuye batorwa kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri hamaze kunyuruzwa abantu ikivunga inshuro zishika kuri zitanu mu gihugu ca nigeria kenya yaranse kwitaba urubanza ruzomara indwi ruburanishwa na sentare ya onu ku matati y'ubutaka bwo mu mazi ico gihugu gifa na somaliya mu rwete kenya yarungikiye iyo sentare iri irahe mu buholande mu ndwi iheze yashikirije imvo zitandukanye zituma batitabira izo mburano harimo n'ikiza ca covid cumi n'icyenda kenya ifitaniye amatati na somaliya y'ubutaka bungana metero kwadirato ibihumbi ijana mu mazi y'ibahari indiyana agwiriyemwo amafi kandi hakekwa kubamwo ibitoro ndetse na gaze aya matati y'imbibe z'amazi yiyongereye ku yandi ya kidiporomasiya ibyo bihugu bibiri byo mu buseruko bwa afurika bisanzwe bifitaniye mu kwezi kw'icumi na kabiri somaliya yatangaje ko ihagaritse imigenderanire na kenya yagiriza ko yivanga muri politike y'igihugu cyayo leta ya somaliya yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko yakiriye incanco ibihumbi amajana atatu z'ihinguriro AstraZeneca zatanzwe n'umugambi mpuzamakungu wiswe covax wo guha incanco ibihugu bifise amikoro make ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rivuga ko iki ari igice cya mbere mu ncanco umuriyoni n'ibihumbi amajana abiri somaliya izoronswa n'uwo mugambi izi ncanco zishitse mu gihe somaliya iriko irahangana n'ibindi bitigiri bishasha by'abandura covid cumi n'icyenda aho ku munsi w'imana abantu amajana abiri na mirongo ine na bane batangajwe ko banduye mu bantu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umunani bapimwe umushikiranganji wa mbere wa sudani ejo ku munsi w'imana yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu onu hamwe na leta zunze ubumwe za amerika kubumvikanisha mu matati igihugu ciwe gifitaniye na misiri hamwe na etiyopiya ku rugomero rw'umuyagankuba ruri ku ruzi nile ibyo bihugu uko ari bitatu ntibirashyira hamwe ku matati agiye gukwiza imyaka cumi yatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe sudani mu kwezi guheze yasabye onu amerika hamwe n'ubumwe bwa afurika ndetse n'ubumwe bwa buraya kubumvikanisha misiri yaremeye abo bahuza ariko etiyopiya yarabanse mu makungu ibisasu indwi bya rokete byaratewe ku kambi irimwo abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika mu buraruko bwa bagidadi muri irake ku munsi wa mbere abajejwe umutekano muri irake bavuze ko ico gitero cabaye ku mugoroba ku kambi ya albalade ati abantu cyahitanye kandi ntacyo byononye hagati muri iyo kambi ntawashotse yiyitirira ibyo bisasu hahitiye indwi haterwa ibitero nk'ivyo ku bibanza abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bakoreramo ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa gatatu umukozi akorera igisirikare ca amerika yarishwe mu kindi gitero cabaye mu yindi kambi ya ain al asade mu burengero bwa irake ibi bibaye haheze iminsi amerika iteye bombe ku bubiko bw'ibirwanisho mu gihugu kibanyi ca siriya aho ubushikiranganji bwa amerika bujejwe kwivuna abansi bwavuze ko hahora hakoreshwa n'abarwanyi bafashwe mu mugongo na irani
urakoze aloyisi bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu imwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc kirundi no mu kinyarwanda mu burundi bamwe mu banyagihugu bo mu kiyaya c'akarere kama kimbo na kumoso bavuga ko ubushuhe bwo muri ino misi bwarengeje igipimo mu burundi bamwe mu banyagihugu bo mu kiyaya c'akarere kama kimbo na kumoso bavuga ko ubushuhe bwo muri ino misi bwarengeje igipimo imiyaga iratanguye guhindukira iza ku buryo muri ino ndwi turavuga ko imvura ishobora gutangura kugwa neza itariki cumi n'indwi z'uku kwezi kwa ntwarana uwo ni augustin ngenzirabona umuyobozi mukuru w'ikigo ijebu kijejwe gukurikirana ihindagurika ry'ibirere mu burundi ahumuriza abanyagihugu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho leta y'ico gihugu yaraye yongeye guhindura ingingo nshasha zo kwirinda ikiza ca covid cumi n'icyenda mu bishasha bigaragara mu ngingo zafashwe harimwo kongera amasaha y'akazi no gufungura ingendo hagati y'intara n'uturere mbere n'igisagara ca kigali eric bagira ubusa adovitiye inkuru y'idonido mu gihe mu minsi yashize inama y'abaminisitiri yabaga hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga hirindwa icyorezo covid cumi n'icyenda iyo kuri uyu wa mbere yabaye abagize guverinoma bateraniye mu biro by'umukuru w'igihugu viraje urugwiro kandi bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda witegereje mu itangazo ry'ibyemezo byafatiwe muri iyi nama y'abaminisitiri biboneka ko nta bintu bishya byinshi byagaragayemo ariko kandi n'ibyafashweho ibyemezo biboneka ko imbaga yari bikeneye duhereye ku masaha y'akazi iyi nama yayongereye ku buryo umukwabo watangiraga saa mbiri z'ijoro ku ngamba zivuyeho urajya utangira saa tatu z'ijoro kandi ingendo z'umunsi zigatangira gushubukura saa kumi za mu gitondo ku birebana n'amasaha y'akazi ibikorwa byose byemerewe gukomeza guverinoma yemeje ko bizajya bifunga saa mbiri z'ijoro ni mu gihe byafungaga saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ku ngamba zivuyeho ku birebana n'ingendo hagati y'umujyi wa kigali n'intara ndetse no hagati y'uturere dutandukanye tw'igihugu zari zigiye kumara hafi amezi agera muri atatu zibujijwe kuri iyi nshuro ziremewe icyitonderwa kiri ku turere twa bugesera two mu ntara y'iburasirazuba nyanza na gisagara two mu ntara y'amajyepfo nta mpamvu zasobanuwe mu itangazo ry'inama ya guverinoma ku mwihariko washyizwe kuri utu turere dutatu zibuza kujya no kutuvamo gusa guverinoma yemeje ko amabwiriza yihariye kuri utwo turere dutatu azatangazwa na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu uyu mwanzuro wo gufungura intara n'umujyi wa kigali ndetse n'uturere uje mu gihe benshi bari bawunyotewe kuko hakunze kumvikana binubira ko bazitiriwe mu ntara baratandukanijwe n'imiryango yabo kubera izi ngamba zishyirwaho imodoka zitwarira abantu hamwe mu buryo bwa rusange ni ukuvuga za bisi noneho zemerewe gutwara abantu batarenze mirongo irindwi na batanu ku ijana by'umubare wabo zemerewe gutwara ubundi zatwaraga mirongo itatu ku ijana abatwara za bisi basabwe kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye udupfukamunwa guverinoma kandi mu nama yayo yo kuri uyu wa mbere yemeje ko inama zikorwa imbonankubone zemewe yashyizeho mirongo itatu ku ijana by'umubare ntarengwa w'abitabiriye inama yanemeje ko abitabiriye inama bagomba kwipimisha icyorezo covid cumi n'icyenda mu gihe umubare wabo urenze abantu makumyabiri izi ngamba zashyizweho guverinoma yemeje ko zizatangira kubahirizwa kuva kuri uyu wa kabiri tariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa gatatu zikazongera kuvugururwa nyuma y'ibyumweru bibiri hashingiwe ku isesengura rizakorwa n'inzego z'ubuzima kuri uyu wa mbere kandi nk'uko byatangajwe n'ibiro bya minisitiri w'intebe biboneka ko perezida paul kagame yakoze impinduka mu butegetsi abereye ku isonga uwari guverineri w'intara y'amajyaruguru bwana jean marie vianney gatabazi yagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu asimbuye profeseri anastase shyaka kugeza ubu udafite undi mwanya mushyuzwi bamushyizemo uwari minisitiri w'inganda n'ubucuruzi kandi madame soraya hakuzi yaremye we yagizwe guverineri wungirije wa banki nkuru y'u rwanda kuri minisiteri yategekaga hashyizweho madamu beyata habyarimana ni mu gihe ku bategekaga intara hafi ya bose bahindutse uretse madamu alice kayitesi wagumye gutegeka intara y'amajyepfo generale manuel gasana wahoze ategeka intara y'amajyepfo nyuma y'igihe yongeye guhabwa gutegeka intara y'iburasirazuba naho madame dansira nyirarugero we yahawe gutegeka intara y'amajyaruguru ni mu gihe bwana francois habitegeko wari meya w'akarere ka nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda nawe yahawe gutegeka intara y'iburengerazuba asimbuye yasimbuye bwana alphonse munyantwari wari guverineri w'iyo ntara aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
tukiri mu Rwanda abanyagihugu bamwe bamwe bavuga ko kuva urucandago rwa covid 19 rutangiye gutangwa mu gihugu atangorane cyangwa ingaruka mbi rwabagize ko mu gihe hari abakigaragaza ko kwikingiza bitandukanye n'imico yabo mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaganiriye nabo hashize iminsi igera ku icumi u Rwanda rutangiye gukingira covid cumi n'icyenda u Rwanda rwahawe mu ntangiriro z'uku kwezi inkingo zisaga ibihumbi magana atatu ziganjemo urwa AstraZeneca uru rumaze iminsi ruvugwaho kugira ingaruka ku baruhawe bikaba byaratumye ibihugu bitari bike by'i Burayi bigenda biruhagarika igihugu cy'ubuhorani nicyo giherutse guhagarika by'agateganyo uru rukingo kubera impungenge z'ingaruka rushobora gutera mu nkingo u Rwanda rwakiriye zisaga ibihumbi magana atatu izigera ku bihumbi magana mirongo mirongo ine n'iza AstraZeneca ni nazo zimaze guterwa abaturage batari bake bamwe mu bazihawe babwijwe rya Amerika ko kugeza ubu nta kibazo bagize uyu ni Bishop Gatera Jean Faustin uyobora itorero Christian Light Church urukingo bararundeye baruntera ndi kumwe n'abandi ni uko numvaga yenda hari abandi basa naho babivugagaho ku buryo yenda butari bwiza cyangwa se uko babibonaga cyangwa uko babyumvaga ariko kuri ngiye kugeza ubu ngubu nta kibazo mfite na AstraZeneca banteye umaze iminsi ingahe wikingije icyumweru kirarenze nubwo biruko ariko hari abandi baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika batifuje ko amazina yabo atangazwa basobanura ko nyuma yo guhabwa urukingo bagiye bumva impinduka mu buzima bwabo harimo kugira umuriro kugira isesemi ndetse hari n'abavuga ko bafite isereri kuri dr nkeshimana menelase ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya covid cumi n'icyenda mu gihugu hose watangaza ko bishoboka ko uwahawe urukingo ashobora kugira ibimenyetso bimwe na bimwe bihinduka ku mubiri we ariko bigahita bishira hari abashobora kugira utureragisiyo guto nk'utwo mu gihe gitoya umunsi umwe ushobora kugira umuriro wa taranseti ponsengi wo hafi aho ngaho ushobora kumva ugize agasereri ariko by'igihe gitoya ntabwo ari ibintu bikomeza ngo bigere ku munsi wa gatatu wa kane wa gatanu ahubwo icyo tumaze kubona kuko ibivugwa ku ngingo ni byinshi abantu basoma amakuru bareba televiziyo ibivugwa ku nkingo hari ibyo abantu bumva ariko hari n'ubwoba baterwa n'itangazamakuru ugasanga hari ibyo asomye ngo mu bufaransa habaye iki mu brazil habaye iki agahorana icyo kintu cy'ubwoba ndumva arwaye akananira kugira atarakingirwa kubera ibyo yarangije gusoma already ku makuru bivugwa bivugwa ku nkingo ku makuru amaze iminsi avugwa mu bihugu bitari bike by'i burayi ko urukingo rwa AstraZeneca rugira ingaruka zirimo kwipfundika kw'amaraso kwa rutewe ndetse ibihugu bimwe na bimwe bikaba byaratangiye kuruhagarika twegereye muganga nkeshimana menelase ushinzwe ubuvuzi bw'iyi ndwara mu gihugu hose atubwira ko ayo makuru bayafite ariko kugeza ubu nta kibazo na kimwe barabona kuba bamaze kubikingirwa noneho tugarutse kuri AstraZeneca ntabwo ari AstraZeneca bavuga bati AstraZeneca tugutunga agatoki inkingo zawe zifite ikibazo ni loti imwe rero tugomba kuvuga ko inkingo n'itsinda cyangwa ni akagurupe k'inkingo runaka zakozwe umunsi runaka amasaha runaka yashyizwe muri iyo oditi yo kureba ko adafitanye isano n'ibyo byo kwibumba kw'amaraso muri ibyo bihugu bya burayi ntabwo ari ukuvuga ngo ni inkingo zose rotsi rero ibihugu bihabwa rotsi zitandukanye bitewe n'igihe iyo baci yakorewe n'aho yajyaga roti dufite mu rwanda roti abandi badafite muri ibyo bihugu bikivuze nta kibazo sofa byateye ariko bitavuze ko ejo n'ejo bundi n'ikiba nk'uko abandi babiripotinze itsinda ryacu rishinzwe inkingo umunsi ku munsi rizabinyuza mu bushakashatsi bwimbitse bitanga amakuru nubwo biruko ariko hari ibindi byiciro by'abaturage bagenda bagaragaza ko kutitabira uru rukingo hanini bituruka ku myemerere yabo bishop gapira yabigarutseho uretse n'abantu basanzwe ndetse n'abapasitori nabo ubwabo bumva ibintu batabigira ibyabo abapasitori bamwe na bamwe bagenda bavuga yuko ngo ari mu biri mu bintu byahanuwe bakavuga yuko ngira ngo urabona batangiye kuza bazana turiya twuma dupima umuriro ariko na mbere yuko tuza ngira ngo ibyo bintu bari baratangiye kugenda babivuga noneho bakavuga yuko ngo ibi bintu ari ibya satani bakavuga ngo bizagera igihe umuntu uzaba atarahuye n'urwo rukingo bazaba batarakingiye ngo ntabwo azashobora guhaha ntazashobora kugera ahantu runaka kuva u rwanda rwatangira gukingira covid cumi n'icyenda mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu abantu ibihumbi magana mirongo itanu na bane nibo bamaze guhabwa inkingo nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubuzima naho mu gihe kingana n'umwaka covid cumi n'icyenda igeze mu rwanda iyi ndwara imaze guhitana abagera kuri magana abiri mirongo inani mu gihe abayanduye bangana n'ibihumbi makumyabiri n'ijana mirongo inani na batandatu bari ibihumbi cumi n'umunani magana atanu mirongo itandatu na batandatu bayikize mu gihe abakirwaye bagera ku gihumbi magana atatu mirongo ine asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
perezida wa uganda yoweri museveni yavuze ko atarakingirwa ikiza cya covid cumi n'icyenda kuko atari umwe mu bantu bakeneye urwo rucandago mu buryo bwihutirwa bya museveni yabivuze nyuma y'aho abantu bamwe mu gihugu bibaza impamvu atahawe urwo rucandago kugira ngo abandi banyagihugu bariko barutinya barugirire icyizere inkuru y'idonido na ignatius bahizi muri uganda mu ijambo rye perezida museveni yavuze ko igihugu cyifashe neza mu kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda yashimiye abanyagihugu bumviye amabwiriza bahawe na minisiteri ishinzwe iby'ubuzima yo kwirinda icyo cyorezo ubu akaba igihugu kirimo gutsinda urugamba rwo kukirwanya ku buryo ubu abarwayi ba covid cumi n'icyenda bonyine bakiri mu mavuriro ari makumyabiri na bane perezida museveni yanavuze kuri gahunda yo gukingira abanyagihugu yatangiye mu cyumweru gishize nk'uko byagiye bigaragara mu bihugu bimwe abakuru b'ibihugu nibo bakingiwe bwa mbere kugira ngo batange icyizere ku banyagihugu ko urwo rukingo ari nta kibazo rufite ku buzima ariko Museveni yavuze ko kuba atarafata urwo rukingo bitavuze ko yarutinye ahubwo yagiriye inama abanyagihugu bose kwitabira ibikorwa byo kwikingiza ati njye n'umufasha wanjye Janet ntabwo twari twikingiza kuko twashatse abantu bari ku isonga mu rugamba rwo kurwanya covid cumi n'icyenda nk'abaganga bavura abarwayi mu mavuriro bashobora kwandura igihe icyo ari cyo cyose ngo babanze gufata urwo rukingo icyo nicyo cya mbere ino mpamvu nari nakingirwa ni uko kenshi nje nkunda kwiyengesera cyane ubwo rero nje nkaba mfite uburinzi buhagije kandi ndacyagerageza kumenya urukingo nakoresha urwo arirwo kuko hari inkingo zikorerwa mu bushinwa izikorwa na kaminuza ya oxford zikorerwa mu buhinde hari n'iziva mu burusiya ubwo rero sindamenya urwo nzakoresha urwo arirwo ariko natwe hano turimo gukora urukingo rwacu nubwo rushobora kuzasohoka rutinze rushobora no kuzaruta zimwe mu ziriho ubungubu rukazadufasha mu bihe biri imbere uganda yakiriye inkingo zikabakaba mu miliyoni mu cyiciro cya mbere zimaze kugezwa hirya no hino mu gihugu izi nkingo za mbere zagenewe abantu bari ku isonga mu kazi ko kurwanya covid cumi n'icyenda nk'abakozi bo mu by'ubuzima n'abandi bantu nk'abashinzwe umutekano abarimu abanyamakuru hamwe n'abandi bakora akazi kabahuza n'abantu benshi hanyuma rubanda nyamwinshi bakazakurikizwaho inkingo zimaze kwiyongera ukurikije minisiteri ishinzwe iby'ubuzima umubare w'abanduye covid cumi n'icyenda mu gihugu usaga gato ibihumbi mirongo enye ku bantu barenga ibihumbi amagana cyenda bakorewe ibipimo mu banduye bose abantu magana atatu na mirongo itatu na bane nibo bapfuye muri iryo jambo kandi perezida museveni umaze imyaka mirongo itatu n'itanu ku butegetsi kandi akaba yaratangajwe nk'uko watsinze amatora aherutse mu gihugu yabaye mu kwezi kwa mbere yasobanuye ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashatse kumuharabika bavuga ko yibye amajwi avuga ko ahubwo aribo bitabye mu bikorwa byo kwiba amajwi n'ubundi buriganya bukabije bwatumye babona amajwi batagombaga kubona atunga agatoki ishyaka rya nup rikuriwe na robert cyaguranyi uzwi cyane nka bobi wine I couldn't comment because there was a case in court which had been taken there by the Honorable Robert Chaguranyi ntabwo nashatse kugira icyo navuga ko byavuye mu matora mbere kuko hari hariho ikirego mu rukiko cyavuguruzaga ko cyavuguruzaga impfizi yanjye icyo kirego cyari cyararezwe na robert cyaguranye yavugaga ngo ishaka ryanjye ribye amajwi kandi mu by'ukuri amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane irya nup rya bobi wine nibo bibye amajwi cyane baribye cyane birenze urugero kandi abantu bose mu gihugu barabizi ayo majwi imiliyoni zisaga eshatu bavuga ko babonye barayibye cyane cyane hano mu mujyi wa kampala baribye no mu burasirazuba bw'igihugu bakoze uburiganya bwinshi cyane batera ubwoba badushyigikira babagabaho ibitero kandi ibyo byose tubifitiye ubuhamya gusa bobi wine niwe wajanye ikirego mu rukiko rw'ikirenga agerageza kuvuguruza intsinzi ya perezida museveni ariko nyuma yaje gusaba urwo rukiko guhagarika kumva icyo kirego avuga ko atakirwizera kuko rwari rumaze kwanga bimwe mu byifuzo bye mu cyumweru gishize bwana bobi wine yari yatangaje ko hagiye kubaho imyigaragambyo y'amahoro isaba irekurwa ry'abantu baba bavuga ko bafashwe n'inzego zishinzwe umutekano bazizwa kumushyigikira kuri uyu wa mbere yafashwe n'abapolisi ayoboye abandi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bakoze imyigaragambyo ariko nyuma y'amasaha make yaje kurekurwa ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve muri uganda tuze mu burundi aho bamwe mu banyagihugu bo mu kiyaya cy'akarere kama kimbona kumoso bavuga ko ubushuhe bwo muri ino minsi bwarengeje igipimo mu kigo kijejwe ihindagurika ry'ibirere bagashikiriza ko ubwo bushuhe burenze buriko buva ku miyaga ituruka mu ibahari y'abahindi ariko ko mu ndwi imwe ubwo bushuhe bushobora gusubira ku gipimo cyo hasi n'inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu burundi musomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana ari kigali mu rwanda bamwe muri abo banyagihugu bibaza icyo biriko birava ko kandi iki gihe cyari cy'imvura oya ntasiko byahora ahubwo turi nk'igitangazo yameze yaraye imvura izuba rirakaze rwose riraturira esha turasha umubiri wose turasha asha tukagenda aho umuntu ahonyoye hagaturira ahubwo sinzi ukuntu tugiye kubaho kweri asha ku zuba tubona nibwo bwa mbere tuyibonye kweri iri zuba ni ukuri rirakaze cyane rirarusha n'izuba ryo mu kuko ubukaye bwaryo umuntu turamenye ku mutwe mu ijoro nayo hageze yashiba nyinshi indugumbi ikaba nyinshi abana utabogeje ntibosinzira oya ni ukuri riratubabaza tukabura uko tugira ahubwo nimuze murasaba imana rugira byose twibuke nta n'akayaga ntake turabura n'aho twikinga rirababaje ni ukuri uko urabye muri uku kwezi kwa gatatu haba hariko haragwa imvura y'urutavanako mbere uburyo n'abantu taba no mu nzu ariko urabye kuva mu kwezi kwa kabiri gushiku raba ni nko muci si abantu gusa bavuga ko babangamiwe n'ubwo bushuhe eka ngo n'ibitegwa bitaragera gusoromwa nk'ibiharage biriko biruma nk'uko babibwiye abakunzi b'ijwi rya amerika kuri telefone bamwe muri abo nabo mu kiyaya ca komine n'intara ya rumonge bavuga ko hamwe ibintu bibandanije uko bimeze bashobora guterwa na kigoyi mu gihe cy'imbura mu kigo ijebu kijejwe gukurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe mu burundi baremeza ko ubushuhe bwarenze igipimo aho naho ni mu kiyaya ca kumoso kigizwe n'intara za rutana ruyigi karusi na cankuzo no mu kiyaya c'imbo kigizwe n'intara za makamba rumonge bujumbura bubanza na cibitoke augustin ngenzirabona umuyobozi mukuru wa ijebo umuyobozi mukuru wa ijebu mu kiganiro kabamenyesha amakuru kuri uyu wa mbere yashikirije ko ubwo bushuhe buriko buturuka mu miyaga iva mu ibahari y'abahinde mu ibahari indiana haraje ico bita mu gifaransa cyclone hari udusikorone twama tuvukaho utwo dusikorone rero iyo tuje duca tutuma haba ikintu bita basi presiyo muri iyo basi presiyo rero ati umuyaga wahora udufasha mu kuyungurura imishwarara y'izuba uca ugenda utumbera nyine aho hantu habaye iyo basi presiyo iyo sikorone ivutse imara iminsi mikeyi ni nk'indwi zibiri hanyuma izuba naho muri kino gihe abahinga babitubariye izuba riri hejuru imishwarara yaryo izigororotse nyine ikubita ku mutwe w'umuntu ushaka ikakubita hasi itumbereye idakikamye hanyuma imishwarara y'izuba rero ku buryo ibuze umuyaga urayigabanura inguvu nicyo gituma muca mwumva habaye ubushuhe bwinshi iyo mishwarara y'izuba iriko irakubita hasi isi ica iguma imera nk'iyinywa mugabo mu nyuma itaca itangura kuyirekura ugaca mu bushuhe buragusagirije hose ku bijanye n'imirima iri kwiruma uwo mutegetsi wo mu kigo gishinzwe gukurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe arahumuriza ko vuba ikirere kizosubira kuba nk'uko cahora imvura nayo icatumye ica isa n'iyigabanutse ni kubera utwo dusikorone twavutse mu ibahari indiyana utwo dusikorone rero twace dutuma imiyaga ihindura inzira imvura turonka izanwa n'imiyaga ivuye muri iriya bahari ikimera nk'iyisubiye inyuma igenda muri mozambike ariko ubu rero turabona ko hahaye haraba ikintu mu gifaransa two kwita ekilibre iyo sikorone ikiragabanuka imiyaga iratanguye guhindukira iza ku buryo muri ino ndwi dushobora kuronka imvura muri iki kigwa cyacu kigendereza ry'ibirere ntidukunda kuvuga amasaha turavuga ko imvura ishobora gutangura kugwa neza itariki cumi n'indwi z'uku kwezi kwa ntwarana nibaza ko rero izoca ibandanya nk'uko twari twayivuze igihe twashikiriza ingene imbeshi zoba yifashe twari twavuze yuko hatogera itariki cumi na zitanu bataratera nibaza rero nk'uko ubu turi mu minsi ya nyuma y'uko botera ubwo bushuhe bushobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'aba muri utwo turere twa kumoso n'imbo muganga francois ndi kumwe nayo yanonoseye ibyo kuvura indwara zifatira ku guhema avuga ko muri icyo gihe abageramiwe n'ubushuhe bashobora gutakaza amazi mu mubiri bakanasinzikazwa n'indwara bagendana akabasaba kwitwaza amazi yo kunywa menshi ku munsi ku munsi twashuba cyane niko natwe duta amazi aba ari mu mubiri wacu tumaze guta amazi menshi rero biraheza bigatuma umubiri udakora neza ntihajye umuntu ace yumva acika inkokora ibyo bindi cyane cyane bigashira igihe umuntu aba asanganye n'izindi ndwara aba afise izo ndwara zijya zibonerwaho rero kumusinzikaza gusumba uko byari kuba ubwa mbere no kunywa amazi menshi ashoboka ni ukuvuga urashobora gushikana kuva ku maritiro atatu gushyira kuri atanu ku munsi bivanye n'ukwene utubumbirwa n'ukwene uta amazi menshi bishobotse ko wikingira ubwo bushuhe ukabwikingira umuntu arashobora kubwikingira agiye munsi y'igiti igihe bishoboka arashobora kubwikingira bivanye n'uburyo akoramo akaba ashoboye ko hakorera hashobora gufuta bakoresheje bwa buhinga bwa none cyangwa bari mu miduga bari mu mabarabara ariko baragenda imiduga bashobora kuyikanyisha bakayikanyisha igipimo cy'ubushuhe mu kiyaya c'imbo abahaba bahora bamenyereye cari nk'ikingana na dogere celsius mirongo ibiri n'indwi ariko ubu igipimo cy'ubushuhe kirenga mirongo itatu nk'uko vyemezwa n'ikigo ijebu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe tugushimire desire
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mwakoze kudutega amatwi mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
have been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.